mandanya kumviriza ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe kuri uno wa mbere mu burundi ijwi rya amerika muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turiko tuvugira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazo umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco yaraye agenye arkipiskopi wa Kigali mu Rwanda ariwe Musenyeri Antoine Kambanda nka kardinal mu bantu babyishimiye kandi nagerageje no kubikwiza kubikwirakwiza hose kugira ngo abantu nyine babimenye kuko ndumva ari ishema abanyarwanda dufite uyu ni patiri venuste ringuye neza aramutswa paruwasi ya watarlo mu bubirigi akaba n'umwe mu bashize bibiliya mu kinyarwanda agaruka ku igenwa rya musenyeri antoine kambanda nka kardinal inyuma y'imyaka ijana na mirongo ibiri kiliziya katolika igeze mu gihugu c'u rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo havugwa indwara ya malariya yabaye ndanse mu mpunzi z'abarundi bahahungiye navyo turabigaruka ko handi hato abakunzi b'imikino na siporo ntitwabibagiye tubafitiye ayavugwa muri ico gisata mu gihugu c'u burundi n'u rwanda sangwa ikaze rero mu kanya mu makuru atandukanye hirya n'ino kw'isi imbere yo kuja ku idonido y'amakuru yose twaciye ku masonga agezweho mu karere reka ariko mugezi wacu aloise bigirimana abanza tubwire agezweho hirya nino ku isi aloise mwaramutse mikoroni ngwawe
urakoze diane muri afurika perezida wa nigeria muhammadu buhari ejo kuwimana yaratanguje akamo gahamagarira amahoro muri nigeria aho abategetsi bahangayikishijwe no kurangiza imidugararo imaze indwi zibiri muri ico gihugu buhari yongeye koko ashigikiye amatohoza y'ubutungane ku byabaye i Lagos ku mugwa mukuru wa nigeria ku banyagihugu bari mu myiyerekano bahasize ubuzima ndetse no ku bajejwe umutekano bafuye muri iyo minsi y'imidugararo yahamagariye kandi abanyagihugu mu gihugu kuguma batekanye no kubana nk'abavukanyi amnesty internationale naryo ryavuze ko abantu cumi na babiri aribo basize ubuzima muri iyo myiyerekano yahavuye ivamwo ugusesa amaraso iregose mu ndwi iheze perezida buhari yaranebaguwe ku kubona atacu yashikirije inyuma y'ubwo bwicanyi abantu bashika ijana barahagaritswe ku murwa mukuru rwanda muri angola inyuma y'ubugizi bwa nabi bwabaye mu ndwi iheze mu myiyerekano yiyamiriza leta nk'uko byashyikirijwe n'umwe mu bategetsi bakuru muri leta ejo ku munsi w'imana igipolisi kiburizamwo imyiyerekano carasutse ivyuka bikorozamosozi congera kirakubita abanyagihugu bari muri iyo myiyerekano yari yitabiriwe n'abashika ibihumbi bibiri mu bahagaritswe harimwo abamenyeshamakuru bariko barakurikirana iyo myiyerekano salvador rodriguez umutegetsi mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati yashikirije ko abantu ijana na batatu barimwo n'abanyepolitike bo mu mugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri angola unita bafunzwe bitekanijwe ko barengutswa muri sentare kuri uyu munsi wa mbere iyo myiyerekano yasaba ko hatangazwa itariki nshasha y'amatora y'abategetsi bo mu ntwaro yo mu gihugu hagati yari kuba uyu mwaka ariko yigizwayo kubera ikiza ca covid cumi n'icyenda basaba kandi kuronswa ubuzi no kubaho ubuzima bubereye muri afurika kandi igihugu cya kamerune kiri mu kigandaro inyuma y'aho kuwa gatandatu hiciwe abanyeshuri mu ntara ivugwamwo icyongereza mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu ubwicanyi leta yegeka ku barwanyi bifuza kwiyonkora ku gihugu umushikiranganji wa kamerune wo kumenyesha amakuru rene emmanuel sadi yavuze ejo kuwimana ko akagwi k'abakora iterabwoba kiyonkoye ku gihugu kagavye igitero c'ubunyamaswa kandi kitagira izina yavuze ko hafuye abana batandatu bafise imyaka iri hagati y'icenda na cumi n'ibiri mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ko hafuye abana umunani umushikiranganji sadi yavuze ko abantu hafi icumi bari ku mapikipiki aribo binjiye muri iryo shuri ry'abikorera utwabo ryitwa mado francisco international bilingo academy baca batangura kurasa abanyeshure ingingo ya leta ya sudani yafashe yo kunagura imigenderanire na israeli yaracanishijemwo abanyesudani aho bamwe babona ko ari uguhemukira igihugu abandi bakabibona nk'inzira yo gukiza ubutunzi bw'ico gihugu bugeze ahamanuka ico gikorwa co guhuza ivyo bihugu catangajwe na perezidanse ya amerika ku munsi wa gatanu cyabaye gato perezida donald trump atangaje ko amerika iriko irarangiza ibikorwa byayo byo gukura sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba kuri bamwe ibi ngo ni inzira yo guhagarika ikumirwa ry'igihugu mu makungu abandi bakabibona ko ari intambuko yo guhemukira igihugu ku kibazo cy'abanyepalestina kandi kirenze ivyo leta fatakibanza iriho muri iki gihe yemerewe gukora umusesenguzi mu bya politike otamu mirgani yavuze ko icyihutirwa ari ugutabara ubutunzi bwasubiye hasi
aloyize bigirimana urakenuye kuri ayo makuru yose hirya n'ino ku isi waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza abashaka gusubira kuyumva bashobora kuyumva kuri ezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu kanya isase duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari umwungere wa ekereziya katolika papa francisco yaraye agenye abakardinali cumi na batatu muri bo hakaba harimo arkipiskopi wa kigali mu rwanda ariwe musenyeri antoine kambanda ni igikorwa kibaye nyuma y'imyaka ijana na mirongo ibiri kiliziya katolika ishitse muri ico gihugu mu kiganiro cihariye n'ijwi rya amerika padiri venuste ringuye neza aramutse wa paruwase wa watarlo mu bubirigi akaba n'umwe mu bashize bibiliya mu kinyarwanda yasiguriye mugenzi wacu venuste nshimiyimana ko ari agateka kuri kiliziya y'u rwanda byanshimishije cyane kuko nabibwiwe n'umukirisitu rwose mvuye mu misa ya saa yine noneho ntabwo nari nakurikiye iby'iroma ariko umuntu ahita ambwira ko musenyeri antoni kambanda nyine bamugize karidinari ni mu bantu babyishimiye kandi nagerageje no kubikwirakwiza hose kugira ngo abantu nyine babimenye kuko ndumva ari ishema abanyarwanda dufite ibihugu ni byinshi ni byinshi muri ku isi yose ntabwo rero ibihugu byose bifite abakaridinari uri umupadiri w'inararibonye i Roma aho yaherewe iryo shema warahabaye kiliziya y'u rwanda wayimazemo imyaka myinshi kandi n'ubu yirimo tubwire papa akurikiza iki kugira ngo atoranye abakaridinari ubundi rero mu mateka ya kiliziya umukaridinari abakaridinari bya mbere bitangira bari abantu bo muri kiliziya y'i Roma gusa muri za paruwasi z'i Roma kugira ngo bafashe papa nyine gutegeka roma kuko papa icya mbere ni we musenyeri wa roma hari ubwo bageze nyine basanga ntibihagije igihe nyine kiliziya gatolika ikwiriye isi hose papa ahitamo abantu yego nyine nanone areba imijyi ikomeye imijyi ikomeye y'ibihugu byinshi bikomeye ariko rero akagira gutya agahitamo nk'umuntu ufite wagaragaza nyine kuba hari ari umushumba mwiza icyo gihe rero akaba ari we ahitamo nta kindi akurikiye none kubera icyo u rwanda rubonye umukardinari nyuma y'imyaka ijana na makumyabiri kiliziya isakaye muri icyo gihugu mu gihe mu bihugu bituranye n'u rwanda ndavuga nka tanzania bagize kardinari rugambwa muri za mirongo itanu za kongo duturanye zagize ba kardinari marura muri za mirongo itandatu kubera icyo u rwanda rufite abakirisitu benshi rwagombye gutegereza imyaka yose icyo kibazo cyakomeje kujya kivuka bibaza ukuntu rwanda n'abakirisitu bafite kuko ukurikije amajanisha abaho hari ibihugu byinshi nkurikije nyine uko umuntu yabara abakirisitu ureba nyine uko igihugu gituwe ukabona nyine ko hariho abafite abakirisitu bakeya kuri twebwe rwanda abantu rero tukibaza twibazaga ukuntu nyine nta karidinari baraduha ubu rero nyine ndabona papa abishoboye papa francisco yabikosoye ariko rero mu bintu papa akurikira ni byinshi ntabwo areba umubare w'abakirisitu gusa areba abakirisitu igihugu gifite mu bantu rero begereye papa bamufasha bamugira inama bamufasha kuyobora kiliziya akavuga nyine ko ntagombaga kuba umunyarwanda hafi mbese ubundi akazi k'umukardinari ni akahe buriya abanyarwanda barabyibaza uyu kadinari antoine kambanda agiye kuguma ku ntebe ye ya arikiyepisikopi i kigali mbese azagira ibiro i roma kwa papa akazi ke kazahinduka gute hazahinduka iki azagakora ate ubundi rero mu bintu nyine bahita bashyira imbere iyo bavuga mu karadinari ni uko ari mu batora papa musha igihunda apfuye cyangwa yeguye iteka papa rero yahitamo abakaridinari atora abakaridinari aba ashaka ko umubare w'abakaridinari ijana na makumyabiri ijana na makumyabiri baba nyine bashobora gutora umupapa wundi uriho agize gutya nyine akitaba imana cyangwa akegura hanyuma kandi muri ijana na makumyabiri iteka ni abataragera ku myaka mirongo inani kuko uwagize imyaka mirongo inani ntaba agishoboye gutora papa nawe yatora ashobora gutorwa abakaridinari bose bari mu myaka iri munsi ya mirongo inani bose bashobora gutorwa nawe hagati aho ngaho nagaragaza nyine ko afite ubushobozi icyo gihe ashobora gutorwa nawe
padiri venuste ringwe neza ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika komera cyane amahoro mahoro y'imana
venuste nshimiye imana reka tugukengurukire kuri icyo kiganiro ukoranye na patiri venuste ringuye neza hama duce twerekeza muri repubulika ya demokarasi ya kongo neza na neza mu ikambi ya rusenda iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu iyo kambi ivugwamo impunzi z'abarundi zugarijwe n'indwara ya malariya ikigo nderabuzima cyo muri iyo kambi gishimangira no makuru cemeza ko mu nzu itwara dusozereye casuzumye abarwayi amajana atandatu na mirongo itandatu n'icenda banduye iyo ndwara mugenzi wacu vedaste ngabo abitubwire ku muriri ugeze ku kigo nderabuzima cya rusenda ndetse no ku ivuriro riri muri iyi nkambi bamwe mu barwayi uhasanga abenshi bavuga yuko baje kwivuza malariya benshi muri bo baba barimo amaserumu ya kinini abandi nabo bandikiwe ibinini bivura malariya batijisileni yari amaze iminsi yivuriza ku ivuriro riri muri iyi nkambi malariya ni nyinshi abantu ni benshi abaganga bararuha bashobora kugenda mu gatondo ukavayo saa kumi saa cyenda kubera kubera abantu ari benshi barwaye malariya dusaba yuko bokongereza kwanza abaganga ikindi nacyo imiti bakayigwiza kuko hari igihe bakuvura ugasanga baguhaye serumu imwe bakwandikiye nka zitatu ngo serumu ziraheze bigaca bisaba ko umengo we woja kwironderera kandi ni nkako turazigura nk'iyo tumanutse akarorero hariya epfo mu rusenda hari igihe batubwira ati nimugure ngaho iyo ziheze uca utaha ugaca ujya bo ukarondera umuntu mugopesha ibihumbi icumi ukazomwungukira bitanu upokeye nuko tugasha dukura tukivuza manirakiza erneste yemeza yuko nubwo iyi ndwara ya malariya ibibasiye bafite n'ikibazo cy'uko bagera kwa muganga bakabandikira imiti ariko ntibayibone bikabasaba yuko bajya kuyishakira hanze y'ibitaro twebwe ikibazo cya malariya ngaha nicyo kiduhanze cyane iyo ugeze hajya kwa muganga bakagupima iyo malariya bakayigutoramo biradutangaza ukuntu baca baguhereza ibinini bibiri bakohereza ibinini bibiri bagaca bandika umuti ku ntuzeye ku gafishi ukaraba wa muti banditse ku gafishi bakurundika kuri foromasi batagenda ugure kuri foromasiyo ngaha nta miti dufise twebwe duheruka imiti tubona yinjira hariya ariko kugira bayiduhereze ntayo baduha gato imodoka iyishikanye bukeye ubwo nyine ukagenda imiti urayironka ariko haciyemo iminsi ibiri iminsi itatu bakubwira ko imiti atayihari yahetse kugenda kuri foromasi na twebwe baturungitse kuri foromasi ayo mahoro ayo mahera yo gutwara kuri foromasi tuyakura hiyo kujya honyine turiko turabura ivyo turya tworonka amafaranga tujya kugura imiti kuri farumasi kandi twabuze nayo tujya abana cyane cyane aha iraba hanze bobo no kwaduka gucibwamo bace bacibwamo iyi ndwara ya malariya imaze iminsi yibonekeza muri iyi nkambi yatumye zimwe mu mpunzi zihitamo kwifashisha imiti gakondo mu kuvura abana bitewe n'uko iyi ndwara irushaho kugenda yiyongera mu nkambi yewe narajyanye umwana bwa mbere kwa muganga arapima ibipimo mirongo ine by'ubushyuhe barama agapariti gatoya ka kwaruteme ndamuha umwana arakagukira bimaze kugenda uko musubizaho kandi mujyana mu rusenda bapimye kandi arapima taranefu muri iyo minsi nyine ikurikirana nagiye nikurikiranya mbona nk'umwana n'umwenda mu miti byanga nje ndavuga ati none muraha kuvura umwana mu mwongeze iyindi miti kandi ndimo kumuhereza ibinini mwampaye ataye igihinduka umuriro ari umuriro nkengenda guhitamo muvuguta umubirizi ndamwina mbona umuriro urashize izi mpunzi zaherukaga guhabwa inzitiramibu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani zivuga yuko kubura inzitiramibu biri mu bituma indwara ya malariya yiyongera nyanzira shantare yari agwaje abana babiri imisegetera je ndibaza aho baciye nk'umwaka n'intusi ata misegetera dufise ubu niyo mpamvu malariya yabaye nyinshi yabaye ndasa mu nkambi ya rusenda kubera ata misegetera tugifise imisegetera twagiye turafundikanga ubufundo kubera umusegetera utabuye ukamara kumesa kabiri ateye barere niho uca utangura gutabuka ugenda gufundika ubufundo umwana aciyemo uraza abana twese dufise hano biragora imisegetera baduhaye yaratabaguritse twarafunditse twararushe ubu twahebye tujya mu konyene kandi urabona n'ukuntu bayitanze bayitanze mu buryo butari bwo urashobora ufise uburyamo bw'abana bane batanu ukaca usanga bagwaye imisegetera itatu ibiri none uca uyiryamamo gute ba bandi ntibajya ntibaronka umusegetera nkaje ukuntu bimeze mfise abahungu babiri abakobwa baryama kubera hariho bakuze n'abo turyamana n'abandi ni uburyamo bune ariko bari baduha imisegetera itatu ubu bamwe na cenda bahebera jenza kugura bibiri n'atanu n'uwo naguze waheze watabagutse warangiye n'ubu abo bana nta misegetera bafise umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya rusenda bwenge peshi avuga yuko kuvaho imvura yo mu kwezi kwa cumi itangiye kugwa umubare w'abarwayi ba malariya haba mu nkambi no mu baturage b'abakongomani bo mu rusenda wiyongereye uyu muyobozi akomeza kuvuga ko nubwo indwara ya malariya yafashe indi ntera ikomeye muri aya mezi hari ingamba bafashe zo kuyigwanya zirimo gutanga inzitiramibu ku bagore batwite ndetse no ku bana bavuka vedaste ngabo ku bwaradijwi rya amerika mu rusenda w'umudara kivu y'epfo
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ubu naho akaba ari wa mwanya w'imikino na siporo turahera mu burundi ahavugwa intsinzi y'umurwi wa vitaro mu by'umunani mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru ni intsinzi uwo murwi waronse inyuma yo guhindura umumenyereza inkino nazo za nyuma zitiriwe intwari z'uburundi muri basketball zariko zirabera ibuye mu ntara ya ngozi ejo kwa mungu ntizaheze kubera imvura nyinshi mugenzi wacu desire hatungimana yabidukurikiraniye iganwa ryitiriwe intwari z'uburundi aribogwa gasore ruwi na merikero ndadaye ritegurwa n'ishyirahamwe pax burundi vyari bitekanijwe ko rirangira kuri uno w'imana ntivyabaye bigikunda kubera imvura nyinshi cane yaguye ibuye muri komine ya mwumba intara ya ngozi ahategezwa kubera izo nkino urongoye pax burundi akaba yaciye amenyesha imigwi yari yatsinze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ko bazomenyeshwa irindi sango izo nkino zizoberako iyo migwi rero izokina urukino rwa nyuma mu bigeme ni gladiator yatsinze egre noir ku manota mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo ine n'ane ikazohura na regazel yakuye muri iryo higanwa umugwi wa mesaje ngozi ku manota mirongo itanu n'umunani kuri mirongo ine n'atandatu mu bahungu naho urukino rwa nyuma ruzohuza muzinga umugwi w'igisirikare watsinze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma young eagles ku manota mirongo umunani n'atandatu kuri mirongo itandatu n'atanu na dinamo yirahiye imbeya ku manota mirongo icenda n'icenda kuri mirongo itanu inkino nk'izo muri volleyball zitekanijwe mu mpera y'ino ndwi dutanguye aho urukino rwa nyuma ruzohuza ga cosmos yatsinze amikar amaseti atatu kuri imwe ikazotana mu mitwe na rukinzo yatsinze muzinga amaseti atatu ku busa izo nkino zikazobera muri komine ya mutaho mu ntara ya gitega mu mupira w'amaguru naho kuri uno w'imana niho hasozerwa indwi igiri umunani mu higanwa ry'uburundi kari akamwemwe ntangere ku bakunzi ba vitaro kubona isubira koronka intsinzi uwo mugwi ukaba wari mu kibanza cya nyuma vy'imfatakibanza ibintu bitari bwigere bishikira uwo mugwi nk'uko abawugize bavyivugira kuva rero olivier niyungeko asanzwe amenyereza umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba afashe uwo mugwi mbere yanakiniye mu buto bwiwe intsinzi yaciye iboneka amenyesha ko hari hakenewe ko abarongoye umugwi n'abakinyi bose bitanga kugira intsinzi iboneke rero nk'uko mubizi umugwi wa vitaro twari tugeze habi eh, twatsindwa hari hakeneye morale y'abakinyi hari hakeneye kwanza gushira abakinyi hamwe kugira bagire urunani rwo- rw'umugwi umwe nivyo natangiye gukora murazi ko gutegura umugwi muri uwo mwanya atari ikintu umuntu ashika akora na- na- narahamagara abakinyi ndahamagara abamambe ndahamagara komite kugira turabe ingene twotegura gushasha ibi mubonye rero ku kibuga ni urunani twagize rwa vitaro ari abakinye vitaro ariko caya unge ari abaperezida kugira turabe kuko aba- abakinyi ngene mu mabona si babi Eh, twaragerageje ko rero amabwiriza turabe ingene twabategura Kuva n'ubu ntibirashemera ko ntibyashemera eh, muzoyibona ku kibuga tuze dukina neza abakinyi bakundana eh, nibaza ko bizoza ibintu byose tugiye hamwe birashoboka si umukinnyi uvuga ngo yitwa naka canke naka ugira uce uze nsinzi ni ibintu byo gutegura ni ibintu byo kwandanya dutegura iyi sanamu rero impa icizere yuko abakinnyi turabafise mbwa rero hakeneye ko tubategura bishemeye bikwiye mu zindi nkino zabaye flambeau du centre yatsinze muzinga ibitsindo bine ku busa interstar irahira royal mu kuyitsinda ibitsindo bitatu ku busa atletico academy yanganije na olympic star ibitsindo bibiri ku bindi ivyo bitsindo kandi nivyo musongati yanganije na bumamuru aigle noir itsinda bujumbura city ibitsindo bine kuri bibiri nayo message ngozi ikaba yatsinze les elephants ibitsindo bibiri kuri kimwe no mu bigeme ihiganwa ry'uburundi bwose ryarabandanije ku ndwi igiri ya gatatu aho fofira yatsinze 11 etoile igitsindo kimwe ku busa rainbow inganya na ubuntu women ubusa ku bundi lyon fc yanganije na 11 etoile igitsindo kimwe ku kindi reka n'umugwi w'inyange ukaba wanganije na wenyene n'intwari kazi igitsindo kimwe ku kindi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana urakenuye reka mugenzi wawe jean claude munyandinda agukorere mu ngata ku yavugwa mu gisata ca siporo mu gihugu c'u rwanda mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya Rayon Sport yabonye abayobozi bashya ni mu matora yabereye kuri hoteli Lemigo ku Kimihurura yitabiriwe n'abahagarariye amatsinda y'abafana ku mwanya wa perezida wa Rayon Sport hatowe Jean Fidel Uwayezu nyuma yo kugirirwa icyizere yatangaje ko bagiye gukora akazi nta guhangana ntorewe gukorera ikipe si ntorewe guhangana n'abantu ni abafana ni Rayon Sport ubwayo yikemura ibibazo buri komite itowe ntabwo tunatekereza mu kibi itoye ngo ikore akazi ntabwo itoye ngo izahangane nta- nta guhangana muri Rayon Sport biriho niba byanabaye n'ibibazo byavutse byabayeho ibyo koko birashoboka hari abantu ariko komite itowe ubu twebwe tugiye gukorera Rayon Sport gukorera abafana nta guhangana nta n'abazaza kutubuza gukora akazi keretse nitunanirwa kandi ntabwo tuzananirwa uyu mugabo wigeze kuba umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ntiyatinye no kuvuga ko Rayon Sport ari ikipe y'igihugu Rayon Sport amateka yayo murayazi igomba gukomeza kuba igikundiro forever ni ikipe yacu ni ikipe y'abanyarwanda ni ikipe y'igihugu kuko iyo iserukiye igihugu iba ari iy'igihugu ku ruhande rw'abafana ba Rayon Sport ngo biteguye gushyigikira umuyobozi mushya icya mbere turishimye cyane jean fidel uwayezu turamwakiriye nk'abakunzi ba resiporo ariko byibura tumwifuzaho ibyiza byinshi birenze by'abandi bakoze ubu rero niyo ntangiriro ya Rayon Sport yo kubona yuko tugiye gutwara ibikombe kandi tukongera tukagarura ubumwe bw'abareye fideli ni umuyobozi turamwishimiye kuko twebwe twakira abantu baza kandi bakaza baduha ibyishimo twebwe rero siporo ntidushaka wenda za nduruvuruguvurugu nzi neza ko fideli aje gukemura ibibazo muri aya matora yabaye kuwa gatandatu wabaye visi perezida wa mbere wa Rayon Sport ni Jacques Kayisire ku mwanya wa visi perezida wa kabiri hatorwa Roger Aimable Ngoga uwatorewe kuba umubitsi ni Olivier Ndahiro hatowe kandi abagize komite ngenzuzi bayobowe na Joseline Uwamariya wungirijwe na Bonaventure Munana umunyamabanga wayo akaba Ignace Havugiyaremye abandi batowe ni abagize komite nkemurampaka perezida wayo ni Patrick Rukundo Mohamed Kamari ni visi perezida naho Salvatore Rugamba niwe wagizwe umunyamabanga Rayon Sport yari imaze ukwezi iyoborwa na Abudara Murenzi mu buryo bw'inzibacyuho nyuma y'uko Sadate Munyakazi na komite ye bahagaritswe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball ejo bundi kuwa gatandatu muri Kigali Arena i Remera harangiye shampiyona yari imaze icyumweru isubukuwe mu makipe y'abagore ikipe ya The Hoops Rwanda niyo yegukanye igikombe cya shampiyona itsinze ku mukino wa nyuma IPRC Huye amanota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo itandatu n'atatu ubumwe Basketball Club yatahanye umwanya wa gatatu itsinze APR Real Basketball Club amanota mirongo itandatu n'icyenda kuri mirongo itanu n'atatu ku ruhande rw'amakipe y'abagabo ikipe yatwaye igikombe ni Patriot nyuma yo gutsinda Reg Basketball Club amanota mirongo irindwi n'atandatu kuri mirongo itandatu na rimwe umwanya wa gatatu wabaye uw'ikipe ya IPRC Kigali itsinze APR Basketball Club amanota mirongo inani n'arindwi kuri mirongo irindwi n'icyenda muri iki cyiciro cya nyuma cya shampiyona ya basketball nyuma y'uko isubukurwa mu cyiciro cy'abagore hari haserutse amakipe ane ariyo The Hoops Rwanda IPRC Huye ubumwe na APR Basketball Club mu bagabo harimo amakipe umunani agabanyije mu matsinda abiri itsinda rya mbere ryari rigizwe na Reg Basketball Club IPRC Kigali IPRC Musanze na UGB mu itsinda rya kabiri harimo Patriot Espoir APR Basketball Club na IPRC Huye yari Claude Munyandinda i Kigali
ni no ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro mwari mwazindukanye na jwe diane ninahazwe fatuma rimasi kalala yegeranije amajwi yacu yose yakoze twemye ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kuranirwa mu byo murimo byose n'aho butaha
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo zitandukanye iri akaba ari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
poliyomiyelitisi cyangwa se imbasa ni indwara iremaza ingingo yandura ndetse ishobora kwica iterwa n'agakoko ka virusi ya poliyo aka gakoko kibasira cyane ibice bigenzura imikorere y'izindi ngingo z'umubiri kakaba gashobora gutuma zimwe mu ngingo ziremara mu gihe kibarirwa mu masaha gusa indwara y'imbasa ishobora kwibasira abato n'abakuru ariko cyane cyane abana bari munsi y'imyaka itanu iyi ndwara ishobora kwirindwa hifashishijwe inkingo ariko kandi ntivurwa ngo ikire ku wamaze kuyandura mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani inteko rusange yiga ku buzima yiyemeje kurandura indwara y'imbasa icyorezo giteza ukuremara kw'ingingo ku bana barenga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu buri mwaka mu bihugu bigera ku ijana na makumyabiri na bitanu umusanzu w'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid wafashije mu kurandura imbasa y'igikatu mu bihugu byo muri amerika y'amajyepfo mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu bihugu byo mu burengerazuba bw'inyanja ya pasifika mu w'ibihumbi bibiri mu burayi mu w'ibihumbi bibiri na kabiri muri aziya y'amajyepfo ashyira uburasirazuba mu w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ndetse mu bihe bya vuba cyane cyane muri uyu mwaka usaid irafasha ibihugu bya afurika kurandura burundu indwara y'imbasa muri iki gihe uburwayi bw'imbasa bwaragabanutse cyane kugera ku rugero rwa mirongo cyenda n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana ndetse ibihugu bya pakisitani na afuganisitani nibyo byonyine bikomeje kubonekamo ubwandu bwinshi bw'iyi ndwara mu bihugu byinshi urugendo rwo kurandura indwara y'imbasa ntirwari rworoshye amakimbirane n'intambara by'igihe kirekire amakuru y'ibinyoma abantu benshi bavanywe mu byabo imiryango ituye ahitaruye bigoranye kugera ndetse n'izindi mbogamizi byazitiye kandi na n'ubu biracyazitira umuhati ibihugu bishyira mu kurandura iyi virusi y'imbasa nubwo birukwa ariko niba ikwirakwira ry'iyo virusi rigomba guhagarikwa igisubizo gitanga icyizere kandi kirambye nacyo kigomba gukomeza gushakwa binyuze gusa mu kwiyemeza kutajenjetse guhanga uburyo bushya bwo gukemura ibibazo umuhate ntagereranywa w'abatuye ibihugu ubushake bwa za guverinoma ndetse n'ubw'abaterankunga mpuzamahanga nibwo isi izira imbasa izagerwaho ku bufatanye n'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi batabarika abayobozi b'ibanze abakorerabushake badahwema kugera kuri buri mwana inkunga ya usaid mu rugamba rwo kurandura imbasa ku isi yatumye kugeza ubu abana barenga miliyoni magana ane bakingirwa imbasa buri mwaka uyu munsi wa none abantu hafi miliyoni cumi n'icyenda bakabaye baramugajwe n'iyi ndwara baragenda neza ndetse abarenga miliyoni n'igice bakabaye barishwe n'imbasa ubu bariho ni bazima uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni udasanzwe mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kuko uje mu gihe akarere ka afurika katakirangwamo imbasa y'igikatu n'ubwo bwose icyorezo cya covid cumi n'icyenda gikomeza gutambamira gahunda z'ubuvuzi z'ingenzi hirya no hino ku isi zirimo n'iyikingira rihoraho mu kugana imbere usaid n'abafatanyabikorwa bayo barateganya kwifashisha amasomo bigiye mu rugendo rugana ku kurandura burundu indwara y'imbasa hamwe n'ibikorwa remezo byubatswe mu guhangana n'icyorezo kiriho ubu cya virusi ya korona ndetse n'ibindi byorezo byandura bishobora kuzaza mu bihe biri imbere
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi